Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika muriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha leta y'u Burundi yihanije inzego z'ubuyobozi kutazosubira guhagararira ubuguzi bw'ubutaka buguzwe n'abanyamahanga
rero cuba icigwa ku ndongozi zacu kubanka abanyamahanga mugabo hariho ibintu twebwe amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tutarageraho tuyafata kandi tutabarenganije
uyu ni umwe mu banyagihugu yazanye ijwi rya amerika kuri ico kibazo muri muri afurika y'epfo leta yarungitse ingabo z'igihugu mu ntara zine guhagarika ubugizi bwa nabi bwo guturira amakamyo atwara imizigo impande zishamiranye muri sudani zahanganye mu ngwano ikomeye mu bice by'igisagara ca bahari naho imiryango mirongo ibiri y'abanyagambiya yapfishije abana inyuma y'uko banyoye umuti w'inkorora wakorewe mu buhindi bashaka ubutungane aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja mu kanya gato aya makuru rero tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi muri afurika y'epfo leta yarungitse ingabo z'igihugu mu ntara zine guhagarika ubugizi bwa nabi bwo guturira amakamyo atwara imizigo ido n'ido kuri iyi nkuru na thomas kamirindi mu minsi itanu kamyo makumyabiri n'imwe zimaze gutwikwa mu ntara zitandukanye leta ntirasobanukirwa ikibitera cyangwa se niba bifite aho bihuriye aho bihurira kuri zose cyangwa kuri zimwe na zimwe ariko minisitiri ushinzwe polisi Becky Chere avuga mu itangazo yashyize ahagaragara ko akeka ko bikorwa n'abantu bashaka kononera ubukungu bw'igihugu polisi irimo irahiga abantu byibura cumi na babiri bakekwaho ibyo bitero Chere yasobanuye ko baba bafite imbunda bagatega abashoferi b'amakamyo bakabakuramo maze ayo makamyo bakayatwika ariko kugeza ubu nta uzwi waba yarabiguyemo cyangwa se waba yarabikomerekeyemo uyu munsi rero leta yohereje abasirikare gutera inkunga polisi mu ntara za limpopo na mpumalanga ziri mu majyaruguru y'igihugu kwazulu natal mu burasirazuba na free state iri hagati no hagati mu gihugu bibaye umunsi umwe nyuma y'icyemezo cy'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga cyo gusubiza muri gereza uwahoze ari umukuru w'igihugu jacob zuma mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe zuma yakatiwe gufungwa amezi cumi n'atanu kubera gusuzugura ubutabera yafunzwe amezi abiri aza gufungurwa by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi urukiko ejo rero kuwa kane rwafashe icyemezo zuma w'imyaka mirongo inani n'umwe y'amavuko adahari ubu ngubu ari mu burusiya aho yagiye kwivuza
urakoze thomas kuri iyo nkuru impande zishamiranye muri sudani zahanganye mu ngwano ikomeye mu bice by'igisagara cya bari uno munsi kuwa gatanu eugeni mukankusi araduha inkuru y'idonido abahatuye babivuze umunsi umwe nyuma y'uko impande ebyiri zakiriye neza igikorwa gishya cyo kubahuza kugira ngo intambara imaze amezi atatu irangire iyi mirwano yatangiye ku itariki cumi n'eshanu ukwezi kwa kane yakuye mu byabo abasivili mu gice kinini cy'umurwa mukuru aho ni mu mijyi ya Khartoum, Bahri na Omdurman. Iyo mirwano kandi yakuruye ibitero bishingiye ku moko mu ntara ya Darfur. Ibikorwa byo guhuza impande zishyamiranye byaba iby'akarere cyangwa ku rwego mpuzamahanga kugeza ubu ntacyo byagezeho mu guhagarika imirwano. Kandi abategetsi muri ONU bavuze ko Sudani ishobora kwinjira mu ntambara yo gusubiranamo kw'abaturage. Ibikorwa byo guhuza abashyamiranye biheruka ejo kuwa kane mu gihugu cya Misiri. Impande zombi zakiriye neza ibikorwa by'itsinda ryagerageje kubahuza. cyakora abaturage bane mu majyaruguru y'umujyi wa Bahri babwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko bakanguwe n'urusaku rw'imbunda mu gitondo cyo kuri wa gatanu mu mirwano y'impande zombi mu bice by'urutindo rwa Halfaya. Abatuye Bahri bavuze ko bumvise urusaku rw'ibitero by'indege n'urw'imbunda rwakomeje kugeza mu masaha nyuma ya saa sita. Amakuru aturuka mu ngabo za Sudani ni uko abasirikare babashije gusubiza inyuma RSF bayigeza kure mu mujyi wo mu majyaruguru ariko RSF mu itangazo yavuze ko babashije gutsinda ingabo za sudani uwo mutwe wanigambye kwica amagana abatuye ibice bigari by'umurwa mukuru bavuze ko itumanaho ryahagaze amasaha menshi mu gitondo cya none ababyiboneye bavuze ko habaye imirwano hafi y'ikigo cya gisirikare mu majyepfo ya karitumu
urakoze eh, Jeanne Mukankusi kuri iyo nkuru imiryango mirongo ibiri y'abanyagambiya yapfishije abana inyuma y'uko banyoye umuti w'inkorora wakorewe mu buhindi nanone eh, Jeanne Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru umushinjacyaha karim khan yabwiye akanama gashinzwe umutekano ku isi ka onu ko sepeyi ifite ububasha bwo gukomeza gukora iperereza ku byaha byakorewe muri darifuru yongeyeho ko sepeyi irimo kureba ibijyanye n'urugomo rwakorewe muri iyo ntara kuva imirwano yadutse ku itariki cumi n'eshanu k'ukwezi kwa kane hagati y'ingabo za sudani n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf havuzwe imirwano yibasiye abasivili by'umwihariko mu murwa mukuru w'intara ya darifuru y'iburengerazuba erigeneyina onu yavuze ko ifite ibimenyetso byizewe by'uko rsf n'abarwanyi bafatanije aribo bari inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abaroshywe mu mva rusange iherutse kuboneka mu mwaka wa bibiri na gatanu akanama ka onu kashinze urukiko rw'irahe mu buharandi gukurikirana ibyaberaga mu ntara ya darifuru muri sudani hatangijwe iperereza ku byaha bya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha byo mu ntambara abantu benshi bamenyeshejwe n'urukiko ibyaha baregwa abo barimo uwahoze ari perezida wa sudani omar al bashir wakuwe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda sepeyi yatanze manda yo guta muri yombi al bashir ku byaha birimo jenoside n'iby'intambara ariko kugeza ubu ntiyari yafatwa
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu Eugenie Mukangusi na na Thomas Kamirindi ba- yadushikirije tubibutse kandi ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wewewe akaburungu radio yacu voa akaburungu com kuri facebook youtube na twitter turi kuri voa radio yacu mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi iminsi mirongo itandatu n'indwi irarangiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere alain guillaume bunyoni ari mu ibohero rya ngozi yagirizwa ibijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu vyongeye ubutungane bw'uburundi buvuga ko bwoba bufise ibindi bimenyetso bigaragaza ko yagirizwa ibindi vyaha yoba yarakoze eroje wirikaneza niyo nkuru adufitiye abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bari bakoraniye mu ntara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'uburundi bariko baremesha ikiganiro bama baha abanyagihugu n'itangazamakuru buri mezi atatu muri iyi ganiro hakunze kubazwa ibibazo biba bihanze igihugu mu kiringo gitunganirizwamwo hamwe n'ingorane abanyagihugu baba bafise ku giti cabo bashaka ko zigera imbere cane cane ababa baracinyijwe n'inzego zo hasi naho yarungitswe mu ibohero mu ntango z'ukwa gatanu haherutse kuba ikiganiro nk'iki mu ntara ya cibitoke ari naco cavugiwemwo bwa mbere ivyaha uwahoze ari umushikiranganji umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yakurikiranwako n'ubu dosiye yiwe iracari mu vyo abarundi bagikeneye ko umuco mwinshi umwe mu bamenyesha makuru bakorera radio Bujumbura yabajije umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro vy'umushikiriza manza kizigenza wa Republika aho ivyerekeye iyo dosiye bigeze kugera ubu bwana Bunyoni yatarigera ashengezwa muri sentare inyuma y'amezi arenga abiri ari mu munyororo agifatwa Bunyoni yagirijwe ivyaha bitatu uguhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ukwishakira inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko ubu hiyongereye ko ibindi vyaha bibiri nk'uko bisigurwa n'umupfasoni Agnes Bangiricenge barongeye ko gutunga ibigwanisho adafitiye uburenganzira barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu gushikiriza amanza yarasabye sentare ko bomwongera ikiringo co gutohoza bivanye n'ibindi umushikiriza amanza yari aronse umwe mu bari baremesheje ikiganiro yashimye kumenya neza ukuntu generali bunyoni akurikiranwa ku caha co gutunga ibirwanisho atabifitiye uruhusha kandi ari mu nzego z'umutekano maze hasubizamwo Bangiricenge uryabuye nabi ariko aracishura wewe ukivuga uko ucumva arafite ivyo amategeko amurekurira ariko basanze ibindi amategeko atamurekurira nibi bica bivuga yuko abitunze adabifitiye uburenganzira kugera ubu nta raporo iratangwa ku birwanisho vyatowe ku rugo rwa bunyoni igihe igipolisi n'iperereza vyasaka ingo ziwe ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no mu ntara ya rutana mu mpanuko bushira ubuseruko gusa isoko ry'ijwi rya amerika rimenyereye ibibazo vy'umutekano mu burundi ryari ryatubwiye mu kwezi kwa gatanu riti mu bisanzwe nk'umujenerali yarari yemerewe gutunga inkoho zibiri intoya na nini mu gihe boba basanzeho iziyongereye kuri izo baremerewe kumwagiriza ko atunze ibirwanisho adafitiye uruhusha mu mpera z'ukwa kane ishirahamwe Human Rights Watch ryasavye ko bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga risaba leta kureka indorerezi imvambakungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe by'umwihariko Clementine Domontoye umushakashatsi ku mugabane wa Afurika muri uwo muryango yabisiguriye ijwi rya Amerika Pour euh, un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
dusaba ko hajyaho indorerezi zigenga kandi umushinga ntayo bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe ku byerekeye indorerezi dokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa onu ku burundi w'agateka kazina muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazina muntu muri afurika Sur les droits des hommes et des peuples.
uwundi mwitwarariko wabajijwe n'ikibazo c'igitoro cabaye ingorabahizi haraheze amezi arenga cumi n'umunani umuvugizi w'umukuru w'igihugu hosine girene gatoni nta mwizero yatanze itararanguwe ariko kiri mu bubiko bw'igihugu muri tanzania intambamyi nyamukuru rero ihari ni ingene kiva muri tanzania kigashika hano mu burundi mu biriko birategurwa hariho gutegura kubaka ububiko bw'igitoro hano mu gihugu ikindi ni kurondera amakamyo manini manini y'igihugu yavuze ko hari abagwizatunga bigize akagarama ruganda bakanka gusohora ibikamyo vyo kurangura ibitoro gusa umuti wabo uri ku ziko nk'uko gatoni agabisha abo baherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane ntibari hejuru y'amategeko kandi inzego zibijejwe kubikurikirana ziri ku kivi bazokwishura imbere y'ubutungane ariko Faustin Ndikumana umukuru wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama asanga ari ikibazo gikwiye kwicarirwa na bose aha yariko atanga umwihwezi bujumbura mu ntango z'indwi abashobora gutera ibyumviro ni benshi iyo nama yokoranywa i dar es salaam ni mu mahanga abarundi bashaka igitoro kiri bujumbura twe tworanirwa no gushikana igitoro i bujumbura nyimba i dar es salaam co bacuzuye aha muri kongo hose hari intambara twita ko tuja gufasha umutekano igitoro kiruzuye uburundi nisugugoba agahabwa muri aka karere ku bibazo vy'igitoro mu kiganiro co kuri uyu wa kane kandi havuzwe ibijanye n'amakimbirane amaze imisi yibonekeza mu mugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi umukuru wawo aheruka guhagarikwa na cumi mu bagize biro politike nawe yari amaze imisi akuye ni igice c'abagize biro politike ya senere ivyo vyabaye inyuma y'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati ahagaritse ibikorwa vy'uwo mugambwe umaze amezi ufite indyane mu burongozi umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bujejwe itunganywa ry'imigambwe yirinze kugira vyinshi yabivuga ko ati inzego twemera n'izo mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda igihe umugambwe washingwa eroge burikaneza ijwi rya amerika urakoze roje kuri iyo nkuru tukiri mu burundi leta y'u burundi yihanije inzego z'ubuyobozi kutazokongera kwemerera abanyamahanga aho bari hose kugura amatongo mu gihugu leta ivuga ko uzorenga kuri iryo bwirizwa azohanwa bikomeye inkuru y'ijwi rya amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi tuyisomerwa na thierry vendayishimiye kugurisha itongo n'uwo ari we wese na cane cane umunyamahanga mu burundi byahora biba mu mwidegemvyo ntangere ariko muri kino gihe haza harafashwe ingingo ihagarika ubwo buguzi umushikiranganji marite niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yafatiye ingingo mu nama z'akazi ageze imisi akoresha mu gihugu hagati abanyamahanga bariko baragura agataka k'uburundi dusinya tubasinyira ngo yego ndasinye genda igihe bazogura igihugu cyose cy'uburundi muzoca mujana abanyagihugu hehe muravuze uburundi burundi muzoca mubaka none wozana amamiliyoni y'amadolari umwe wese akagurisha jewe mu kanza ndagurishije wo mu kirundo aragurishije mu kirundo mu makamba aragurishije twese turahejeje abajejwe intwaro muriko musinya ivyo bintu cozosubira kumva co casinywe tuzokwiruka n'uwagisinye bamwe mu barundi baratahura iyo ngingo ya leta ibicishije ku mushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati ati iterambere rusange hamwe n'umutekano ariko bakavuga ko atacobuza ko umunyamahanga atizwa itongo ku butaka bw'u Burundi mu gihe aje kuhakorera umugambi w'iterambere nk'uko uno bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abivuga igihugu cacu kirafise ukuntu cagigwa mu matongo ku kilometero kwa gatandatu haba abantu benshi rero kugurisha itongo ku munyamahanga si ikintu ciza ariko vyongeye biciye mu migambi y'iterambere amategeko abigenga vyotunganywa neza ari ntizo igakogwa neza bikaza bizanira inyungu abenegihugu mu mpande zose aho maze kubona ingene bitunganijwe tanzaniya nivyo iramaze kugira intambuko nini imbere y'igihugu cacu c'uburundi mu vyerekeye gukingira amatungo no gukunda amatungo y'igihugu cabo ngira ko bamaze imyaka myinshi batekanye hama natwe biravugwa yuko duha umwidegemvyo usa n'uwurengeje mbere abanyamahanga rero co bicigwa ku ndongozi zacu si ukubanka abanyamahanga mugabo hariho ibintu twebwe amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tutaragera aho tuyafata kandi tutabarenganije hari n'abandi badatahura igituma abanyamahanga bokwakwa ubwo burenganzira bwo kugura itongo ku butaka bw'uburundi uno mukenyezi wo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura atanga umuco kubohabwa ubwo burenganzira n'abatobuhabwa kugurisha itongo ku munyamahanga ririmwo ibintu bibiri hariho kugurisha n'umuntu azanye iterambere uwo o kuri jewe numva no mwakiriza yombi kuko ubwa mbere hoho araha akazi abo bene gihugu bari ngaho hantu n'igihe yimutse rya terambere yubaka aho mubaye ntiryimuka rigumaho mwebwe mubandanya mwamura ku iryo terambere ry'umunyamahanga yashize aho hantu mubaye abo tutokwakira nabo baba baje kugura agataka atani iterambere batuzaniye abo unibaza ko hari ayandi mategeko yofatigwa bakaraba ntibace barekurana yose kubera n'umwenegihugu wo ngaho iwacu ako gataka aragakeneye naho umushikiranganji niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu asaba abarundi kudasubira kugurisha amatongo n'abanyamahanga abanonosoye iby'amategeko nabo nyene babona ko hari kuhahonyangwa amategeko yari ahasanzwe umushingwamanza fabien segatwa ari muri abo umuntu afatiye ku itegeko rigenga amatongo ryo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu burundi urabira iby'amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe iyo babonye urwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu kugira iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kubuza abanyamahanga gusubira kugura amatongo ku butaka bw'ico gihugu umushingwamanza segatwa asaba ko hojaho itegeko ribitomora neza barashobora guheza bagatarira bakavuga batirika bagaca bashiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi barashobora kubitandukanya ko Uburundi twategerezwa kunezerwa cane bariko baraza kuko cha tuvuga tuti eh bwa Burundi bamwe baravuga ngo Burundi si niyabagendwa ariko barabuhurumbira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bukamenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubuza abarundi bariko bagurisha amatongo canke amazu ku banyamahanga imbere y'uko bigira mu za buraya ubwo bushikiranganji bukavuga ko abakongomani aribo bariko bagura ku bwinshi amazu n'amatongo ku butaka bw'u Burundi bamwe mu bakongomani bafise amatungo nk'amazu canke amaparasera baherutse kugura mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ntibashima kugira ico babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika bagasaba ariko ko batohohoterwa kuko n'iwabo muri Kongo hari abarundi bafise amatungo atari make harimo n'amatongo n'amazu
tugushimiye Thierry kuri iyo nkuru yari mugenzi wacu rero Thierry ndayishimiye kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi u rwanda rwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu nyafurika wo kurwanya ruswa umuvunyi ejo kuwa kane yatangaje ko ibiturire vyigaragaza mu nzego zitandukanye kuko hari amafaranga nk'ayo y'igihugu abikwa hanze inkuru ya asumutakabo yari kigali urwego rw'umuvunyi ari rwo rufite mu nshingano guhangana n'ikibazo cya ruswa rwifatanije n'abayobozi kuva ku rwego rwo hasi kugera ku buyobozi bw'umujyi wa kigali mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa umuvunyi mukuru nirere maderena yatangaje ko mu rwanda hagaragara abakora ruswa yerekana n'aho ayo mafaranga akurwa ayo mafaranga cyangwa ava mu bikorwa navuga bitemewe aturuka cyane cyane ku bikorwa bijyanye na iterabwoba ahantu hari umutekano mukeya cyangwa no kuri ruswa nyirizina no mu masoko ya leta usanga kenshi uko baba bazi ko yaturutse ku byaha nyine ajya nko guhishwa nko kuyahisha mu bikorwa hanze aho bavuga bati hariya ntawe uzadukurikirana cyangwa imitungo hanze nta mazina y'abantu baba barafatiwe muri ibyo bikorwa ndetse n'umubare w'amafaranga yaba yarabikijwe hanze umuvunyi mukuru yashyize ahagaragara bwana bizimana patrick ukuriye ishami rishinzwe kurwanya ruswa ku rwego rw'umuvunyi yagaragaje ko ibikorwa by'abayobozi ba afurika basabura ibihugu byabo biri mu bikenesha uyu mugabane impamvu ikeneye ko yaruswa kuko iyo turebye umutungo kamere afurika ifite iyo turebye ibibazo bitandukanye biri navuga muri afurika biterwa na ruswa ariko ruswa nayo igaterwa n'ubuyobozi birumvikana biriya bihugu byateye imbere bikoresha afurika ariko kuba bakoresha afurika bagendera ku ntege nke
ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere rgb bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ku byuho bya ruswa biri mu nzego z'ibanze bugaragaza ko abaturage bishimira serivisi bahabwa bari ku kigero kingana na mirongo irindwi na gatandatu n'igice kimwe ku ijana serivisi z'ubutaka n'imiturire nizo ziri hasi ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana abayobozi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ari naho habarizwa inzego z'ibanze bakemeza ko imvugo umuturage ku isonga ikiri mu magambo gusa semwaga angelo umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe ubugenzuzi bw'inzego z'ibanze ntabwo imvugo y'umuturage ku isonga iraba ingiro nitumara kuyigira ingiro buri muntu wese akumva yuko turi abakozi baba ari abaturage ibibazo bizakemuka mwicare mutekereze uburyo abaturage bari bubyumvemo neza ijwi rya amerika ntiryabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda kuko abayobozi b'uwo muryango bagiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ku rwego rwa afurika wabereye arusha muri tanzania gusa uyu muryango wari uherutse gusohora icyegeranyo mu mpera z'umwaka ushize ku gipimo cya ruswa mu rwanda uyu muryango wagaragaje ko amafaranga yatanzwe nka ruswa ngo umuntu abone serivisi yiyongereye aho agera kuri miliyoni mirongo itatu n'umunani z'amafaranga y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu gihe muri bibiri na makumyabiri na rimwe yari miliyoni cumi n'enye naho muri bibiri na makumyabiri aba miliyoni cumi n'icyenda ikindi cyagaragaye ni uko abakora ruswa ari abantu binjiza guhera ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu na kimwe ku kwezi bikaba bivuze ko abakene aribo bakwa ruswa ngo bahabwe serivisi bityo bakadindira mu iterambere muvunyi mukuru yatangaje ko ibihugu bya afurika bitakaza buri mwaka miliyari mirongo inani n'umunani n'ibice bitandatu y'amadolari y'amerika mu bikorwa bifitanye isano na ruswa gusa nta mwihariko w'ingero uyu muyobozi yagaragaje ureba u rwanda ku bijyanye n'u rwanda itegeko rya bibiri na cumi n'umunani ryo kurwanya ruswa ryagaragaje yuko mu byaha bya ruswa harimo kudashobora gusobanura inkomoko y'umutungo iyo udashoboye gusobanura inkomoko y'umutungo ufite ibi bihita bibarwa nk'icyaha cya ruswa ya mafaranga ushobora kuba wabonye mu buryo butemewe cyangwa wavanye muri ruswa azagaruzwa kimwe n'ibyakomotse nimba ari inzu waguze niyo wayigura hanze bikamenyekana icyo gihe iragaruzwa umutungo wamenyekana ko uri hanze umutungo urafatiwe ukagaruzwa harimo nk'ibibazo byagiye biba nk'amafaranga agiye yibwa ari kuburuse z'abanyeshuri amafaranga mu mabanki akagenda agaruka muri bibiri na cumi na gatandatu impapuro zigaragaza amabanga y'imitungo y'abantu bakomeye ku isi yiswe panama papers yagaragaje ko hari abantu begereye perezida paul kagame bigwijeho imitungo ikabikwa mu mahanga muri abo harimo generali manuel ndahiro wigeze kuba umujyanama mu by'umutekano w'umukuru w'igihugu n'umunyemari hatari sekoko icyo gihe leta y'u rwanda yamaganye ibyatangajwe muri izo mpapuro zakozweho ubushakashatsi n'abanyamakuru hirya no hino ku isi amasezerano yo gukumira ruswa ku mugabane wa afurika yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi hemezwa ko buri tariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa karindwi hazajya hizihizwa umunsi wo kurwanya ruswa ku mugabane wa afurika u rwanda rwawizihije kuri uyu wa gatatu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asunta kuri iyo nkuru onu itangaza ko kurandurana n'imizi indwara ya sida bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu bishoboka mu gihe ibihugu byoba bigaragaje ugushaka kwa politike bigashyira amafaranga mu migambi yo kwirinda no kuvura iyi ndwara kandi bigashyiraho amategeko atavangura ibyo biri muri raporo iryo shyirahamwe ryashyize ahagaragara kuri uyu wa kane temisitoke mutijima araduha inkuru y'imvaho imibare ya porogaramu ya loni ishinzwe kurwanya indwara ya sida onu sida igaragaza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri abantu bagera kuri miliyoni mirongo itatu n'icyenda hirya no hino ku isi babanaga n'ubwandu bwa virusi itera sida virusi ya sida niyo itera indwara ya sida mu gihe uyanduye atavuwe muri raporo yayo loni yagize iti hari igisubizo niba dukurikije urugero rw'ubuyobozi bw'ibihugu byashyizemo ubushake bwa politiki bukomeye bikiyemeza gushyira abantu imbere ya byose bigashora imari muri gahunda zifatika zo gukumira no kuvura virusi itera sida Loni muri raporo yayo ivuga ko igisubizo kiboneye kuri virusi itera sida kinasobanuye gushyiraho amategeko atavangura no kongerera ingufu gahunda zihuza abaturage hamwe n'ibindi bikorwa ikavuga ko abantu babana na virusi itera sida cyangwa abarwaye sida mu bihugu byinshi bakorerwa ihezwa ivangura n'urugomo iyi raporo iti hatewe intambwe ikomeye cyane mu bihugu no mu turere twashoye cyane imari mu bwirinzi no mu buvuzi nko mu burasirazuba no mu majyepfo y'afurika aho ubwandu bushya bwa virusi itera sida bwagabanutseho mirongo itanu na karindwi ku ijana kuva mu bihumbi bibiri na cumi ku rundi ruhande ariko iyi raporo ikongeraho ko habaye ubwiyongere bukabije bw'ubwandu bushya mu burayi bw'uburasirazuba no muri aziya yo hagati cyo kimwe no mu burasirazuba bwo hagati no mu majyaruguru y'afurika raporo ya loni iti ubu bwiyongere buraterwa ahanini n'ibura rya serivisi zo gukumira ubwandu bwa virusi itera sida ku baturage bahejejwe inyuma no ku byiciro by'ingenzi by'abaturage mu rugamba rwo kurwanya sida cyo kimwe n'inzitizi ziterwa n'amategeko akandamiza hamwe n'ivangura mu baturage onusida itangaza ko umwaka ushize abantu miliyoni imwe n'ibice bitatu banduye virusi itera sida ndetse abagera ku bihumbi magana atandatu na mirongo itatu bapfuye bazize indwara z'ibyuririzi bya sida
radiyo ijwi rya amerika i washington dc inyuma y'imyaka cumi n'ine yari amaze ari umuhuzabikorwa w'ihiganwa ry'amakinga mpuzamakungu rizunguruka igihugu turu du rwanda umufaransa olivier olivier grandjean ndakiri muri izo nshingano jean claude munyandinda abafitiye iyi nkuru
nyuma y'imyaka cumi n'ine yari amaze ari umuhuzabikorwa w'isiganwa ry'amagare mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu du rwanda umufaransa olivier grandjean ntakiri muri izo nshingano uyu mugabo yari amaze kuba ikimenya bose mu gikorwa cyo gutegura isiganwa ry'amagare riri mu yakomeye muri afurika ariryo turu du rwanda abakurikiranira isiganwa bazi umugabo w'ibigango uvuga make ukunda kwambara amataratara y'izuba ishati y'umweru dede idatebeje n'ipantaro ya kaki niyo mpuzankano yarangaga olivier grandjean ndetse n'abagize itsinda rye grandjean sports organization ryari ryari rifite akazi k'ubuhuzabikorwa muri turu du rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo iri siganwa ngarukamwaka ryashyirwaga ku ngengabihe y'impuzamashyira hamwe umukino wo gusiganwa ku magare ku isi gusa inzira zabyaye amahari hagati y'iyi mpuguke mu gutegura imikino n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi mu ibaruwa ifite amapaji atandatu olivier granje yanditse asezera ku nshingano ze avuga ko hari hashize igihe kirekire abitekerezaho muri iyi baruwa radiyo ijwi rya amerika ifitiye kopi olivier granje avuga ko intandaro yo gufata icyemezo gikomeye cyo gushyira iherezo ku mikoranire na ferwasi mu mitegurire y'isiganwa turu du rwanda ari uko ananizwa n'umuyobozi mukuru w'iri siganwa ariwe fredi kamuzinzi granja ashinja kamuzinzi kumubangamira mu kazi gukorera mu bwiru no kutamuha agaciro nk'umufatanyabikorwa ibi ngo byagezeho birenga urugero ku buryo granja yacitse intege ahitamo gukuramo ake karenge amakuru ijwi rya amerika ifitiye gihamya ni uko habayeho inama zo kugerageza kunga olivier granja na fredi kamuzinzi ariko biba iby'ubusa urwikekwe no kutajya imbizi hagati y'aba bagabo bombi birushaho gukaza umurego twifuje kumenya icyo Fredi Kamuzinzi umuyobozi mukuru w'isiganwa Tour du Rwanda avuga ku magambo ya Olivier Grandjean atubwira ko nta muntu n'umwe udashobora gusimburwa oya ndumva igikuru muri ibyo ngira ngo ibyo ari byo byose yareguye icyo nicyo cya mbere tugomba kureba ntabwo ngewe mu by'ukuri nshaka kujya muri polemiki yo kujya gutanga verisiyo kuko ntabwo ari ngombwa igikuru ni uko igikorwa Tour du Rwanda ni igikorwa cy'igihugu cyacu icyo ni cya mbere haba olivier haba fredi haba nawe udahari ntabwo bizahagarara kamuzinzi akomeza asobanura ko kuba olivier granja n'itsinda rye barasezeye muri turu du rwanda bidakwiye gutera abantu impungenge ku birebana n'ahazaza h'imigendekere y'iri siganwa ry'amagare ngo kuko hari izindi kompanyi nshya ishyirahamwe ferwasi byatangiye kwiyambaza mu mikoranire ntabwo wavuga ko jeshi idahari ibintu byose byahagarara ngira ngo iri muri abo muri izo ekipe muri izo organization magana ngahe nakubwiraga ariko igikuru twebwe nka organizer ba Tour du Rwanda dufite aba collaborators hanze ku buryo buri munsi ni nabo n'ubundi tuzakorana jean pierre habimana umwe mu bakurikiranye isiganwa turu du rwanda mu gihe kirenga imyaka icumi asanga kugenda kwa olivier grandjean ari icyuho gikomeye hari byinshi bizagira ingaruka irushanwa ry'umukino w'amagare mu rwanda cyane cyane ku kijyanye na kompetisiyo cyangwa se guhangana ndetse n'imitegurire koko usibye gutegura irushanwa ubwaryo hari n'ibindi bateguraga bijyanye n'abazaga gutera inkunga iri rushanwa n'uburyo irushanwa ryagendaga n'uburyo ryakurikiranwaga ku mpande zo mu muhanda cyangwa se ku mpande za mediya ndetse no ku mpande z'abarikurikira mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi abakozi bakomeje kwegura ku mirimo yabo umwe ku wundi wari usanzwe ari umuyobozi wa tekiniki emmanuel murenzi akaba yarigeze no kuba umunyamabanga uhoraho muri iri shyirahamwe nawe aherutse gusezera nyuma y'igihe kirekire atabona umushahara jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali tugushimire jean claude kuri iyo nkuru nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire wikendi nziza